الرحمن الرحيم jalqabni maqaa rabbii rahmata qabuuti haamiim waaqni waan jecha kanatti fedhe isumaatu beeka tanziilul kitaabi qur'aana buusun min allaahi rabbiirraayi waaqatu buuse malee muhammadii miti Muhammad if biraa kaasee hin buufne yookaa hin finne Al-Aziz waaqa mootii jabaa injifatuu malee hin injifatamne Al-Hakiim kan waan dalagu hunda keessatti hikmaa qabuutu buuse. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق sami'ii fi dachii ammallee waan isaan lamaan jidduu jiru haqaaf uumne malee waan biraati fi miti waan biraati hin uumne wanni uumneef akka tokkummaa teenya fi dandeeytii teenya mul'ifnuu fi wa ajalin musammaa hanga umriin waan uumne sanii dhumtutti dachi'ii fi samiin ammallee wanni isaan lamaan jidduu jiru hoggaa qiyaaman dhaabbatte umriin isaanii dhumte ni dhuman takkaayuu ni dhumti ni dhabaman والذين كفروا ور ربت كفر واك أمرهم عما أنذروا معرضون waan sodaachifamaniin azaabarraa garagalan azaaba sodaatanii waan rabbiin je'u hin dhagayan قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرم كفارتين أكجت ما وار ربي أجت جبرتن يوكا عبادا ناف أديسا ما أصنام الرّا taabotarraa naa odeessa aruunii maadaa khalaquu min al-ard mee waan isaan dachii tanarraa uuman nagarsiisa kan sanii jettanii isaan gabbartan am lahum shirkun fi samaawaat si rabbii wajji wanni hedduun sun samii uumanii uumaa is'ii keessaa harka qabanii iituunii bikitaabin min qabli haadha mee kitaaba qur'aana dura buufame naafidaa aw athaaratin min cilm takkaa beekomsa warra durirraa hafe kan waan rabbin tahin ibaadun waan rabbitti nama dhiyeessu je'ee ragaa isinii bayu akka isin jettanitti mee fidaa in kuntum saadiqiin yoo waan jettan keessatti dhugaa dubbattan mee kitaaba yookaa beekumsa ambiyoota fi awliyootarraa isin gaye fidaa ومن أضل ممن يدعو من دون الله أين نمني nama rabbii achitti gabbaru yookaa ibaadu man laa yastajiibu lahu nama yaaminsa isaa hin owwaanne gabbaru kan addunyaa aakhiraatti isaan fayyan ilaa yawmi alqiyaama hanga guyyaa qiyaama'atti وهم عن دعائهم غافلون kan sanamni yookaa taabonni isaan rabbii achitti gabbaran sun ibaadaa isaan isa ibaadan takkaa gabbaran quban qabne warra dhagaa lubbuun qabne ibaadurra namni jalla'aa eenyu namni nama waan akkanaa ibaadurra jalla'aa hin jiru jechuu الناس hoggaa qiyaaman dhaabbattee warri du'ee qabrii jiru kaafamee walitti qabame kaanuu lahum acdaa'a wanni kuffaarri gabbaru hundi diina yookaa xilaata isaanitti taya وكانوا بعبادتهم كافرين إسان kuffaarri isaan ibaaduu ni moroman isin nun ibaanne takkaa nu ibaaduu hin turre je'aniiti waakkatan وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات هقا كفار الرت آيان كينيا كم معنان إسام الأتو أرأمي قال الذين كفروا ور ربت كفر أكجئ للحق qur'aanan akki je'e lammaa jaa'ahum hoggaa isaanitti dhufu irratti qara'amu haadaa sixrun mubiin inni kun sihri'i yookaa falfala mul'ataa je'an am yaquuluuna aftaraahu si inumaa muhammaddu qur'aana kana if biraa kaasee fide je'anii qul in iftaraytuhu yaa ergamaa kiyya wanni isaanin jettu yoo qur'aanni kanan an if biraa kaasee je'u taate rabbiin na qixaaxa falaa tamlikuuna lii min allaahi shay'aa waa takka azaaba rabbii narraa deebisuu hin dandeessan huwa aclamu bimaa tufiiduuna fiih rabbiin waan isin qur'aanan jettan ni beekaa irraa isin gaafatu'u jiraata kafaa bihii shahiidan baynii wa baynakum naafii isin jiddu'utti rabbiin ragaa tayuun akkan an dhugaa dubbadu akka isin kijibdan rabbii beekee ragaa tayuun ni gayaa ragaan biraa hin barbaadamu وهو الغفور rabbiin kan nama isatti amaneef araaramu arrahiim kan rahmata nama amaneef godhu qul warra si kijibsiisuun akki jettu maa kuntu bidcan min arrusul an nama ergamootarraa dura dursee ergamee miti na dura ergamoota meeqaatamiitu ergame akkamitti na kijibsiiftan na qeebaluu diddan wamaa adrii maa yufcalu bii walaa bikum an waan addunyaa tanarratti rabbiin natti muru biyya makkaarraa baafamamoo hin baafamuu nan ajjeefamamoo hin ajjeefamuu rabbiin qilleensan isin fixamoo dachii isiniin gara galchamoo beelan yookaa lolaan isin fixuu isinitti muree hin beeku an waan san if biraa kaasee hin beeku in attabicu illaa maa yuuxaa ilay an waan rabbiin na barsiisen beek malee waa takka if biraa kaasee fiduu yookaa beekuu hin dandayu yoo rabbiin waan natti dalagu'uu taa'u ammallee waan isinitti dalagu'uu taa'u na beeysise nan beeka isiniifan odeessa wamaa ana illaa nadhiirun mubiin an waan biraatii miti nama dinniinaaf ergame nama dirree bayee azaaba rabbii isin sodaachisu'uuf ergame qul ara'aytum mee naa odeessaa haalli keessan akkam taya in kaana min cindillaah yoo qur'aanni kun kan rabbiin buuse tayee وكفرتم به إسن والربين بوس مرمتا وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله كان أكا قرآن رب الراتي علماء يهود أرى نمني توكو رقابه waan tooraat keessatti argeen yookaa dhufeen kan nabiyyi asxaan isaa akkanaatu makarraa ergamee qur'aanni akkanaa irratti bu'a jedhu namni ragaa baye sun abdullaahi ilma salaamii takkaa nabi muusa'a waan ummata isaatii dhaamin abdullaahin ilma salaam ulamaa'ii yahuda'aa tan akkaan tooraat beeyturraayi inni nabi muhammaditti amaneeti iimaanni isaa akkaan tolee sawaaba lama argate sawaaba nabi muusaatti amanu'uuti fi sawaaba nabi muhammaditti amanu'uu inni asxaa nabi muhammad tawraat keessatti dubbatameen irratti argee fa'aamana duuba itti amanee wastakbartum isin yaa warra makkaa amanu irraa if guddiftanii kafartan mee maal himattan tanaaf jecha isin warra cubbuu dalagee miti ee warra cubbuu dalage jechuu inna allaha laa yahdi alqawma alzaalimiin rabbiin warra isatti kafaree if miidhe yookaa cubbuu dalage karaa jannataa hin qajeelchu وقال الذين كفروا للذين آمنوا ور ربت كفره ور ربت أمنين أكجئه لو كان خيرا ما سبقونا إليه odoo iimaanni waan gaarii ta'e silaa ormi islaamaa nu dura dabree hin amanu warri horii hin qabne hiyyeeyyin nu dura dabranii qur'aana dhugoomsanii hin amanan je'anii amanuu didan. وإذ لم يهتدوا به دوب هقا قرآنا إيمانتك أجيلوا أبني جلنا إدأة فسيقولون جئوا أف جراتا هذا إفك قديم قرآنكم خجب يوكا أدو ور دري كان ربي تجئ جئ خجب رب الرخايو جأن ومن قبله كتاب موسى كانما إسا درة كتاب موسى توراة بؤجر إماما كان شريعة كيستي إماما نماتيو ورحمة كان نما إساتي أمني وان إسا كيس جرتي دلقيف رحمتك أبو دوبة ormi kuffaaraa kun kitaaba muusa'aa sanuu rabbiin buusee yaadanii tanaaf firdii isaa qeebalanii tawraat keessa akka nabi muhammad ergamee qur'aanni irratti bu'uudhaa taa'utu dubbatamee akkamiin tawraat. dhugaa ta'ee qur'aanni kijiba taya wahaadaa qur'aanni kun kitaabun kitaaba guddaa kabajamaa musaddiqun kan kitaaban isa dura buufame hunda dhugoomsu kan tawxiida kitaaban sun itti nama yaamutti yaamu lisaanan carabiyyaa كان أفان أربا كان اسم بيتنين بؤه لينذر أكا قرآن يوكا ربين يوكا نبي محمد أجل شف تكا دنينف الذين ظلموا ور مكة كان رب التواك انديسي كفره كراهك آك أجيل شوف وبشرى للمحسنين قرآن كن كان ور ربتي أمنه جمت شيسو إن الذين قالوا ربنا الله ور ربتي أمنه كان تكما إساياد ثم استقاموا كان إيجسي أجيلني إبادا قدن ولتآبني كان beekanii waan beekanitti dalagan falaa khawfun calayhim waan hamtu'uutu nutti dhufaa waan hamtu'uutu nutti dhufa je'anii waa takka hin sodaatan walaa hum yaxzanuun ammallee waan gaarii dhabne'eef hin yaaddawan ulaa'ika asxaabul janna isaan warra jannataati khaalidiina fiiha isaanii jannata san keessa zalaalamii taa'an jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun galata waan gaarii isaan dalaganiitiif waan san argatan ووصينا الإنسان إلما ما أججني جر يوكا isaa dhaamnee jirra biwaalidayhi ixsaana haadhaa abbaa isatti harkaa fuula tolu'utti isa dirqinee jirra wanni itti isa ajajneef takkaa dirqineef isaantu haqa guddaa irraa qaba'aa fi mee haadha namaa laali akka isiin itti isaa jecha. cinqamte xamalathu ummuhu kurhaa haati isaa baatii sagal cinqiidha wajji gar'atti ba'atte wawadacathu kurhaa ammallee cinqamteeti bakka du'aa geessee deesse yookaa dhalte وحمله يرون إسا جرأت بأت أوتي فيه وفصاله يرون هرمرة إسا قوسؤ ثلاثون شهرا باتي صدمة باتي صدما كنرا بات جها إرتق يرو الفاتي والنهف سند الدمي أفري إرقد ويتي هوسساتي يو باتي جها gar'atti ba'atte soddommanirraa hanga hafe sun diddamii afurii ni hoosifti yoo baatii sagal gar'atti ba'atte hanga soddomarraa hafe sun diddamii tokko ni guddifti jechulleen je'ame hattaa idaa balaga ashuddahu hanga hoggaa bakka cimiinsa isaa gaye cimiinsa humnaa tayuu kan ayili'ii tayuu kan malaa tayuu yeroon wanni sun guutamtu bara soddomii sadii wabalaqa arbaciina sana bara afurtam gaye sun. bakka namni akkaan itti guutamu qaala rabbi awzicnii wanni je'e yaa rabbii xiyya na yaadachiise an ashkura nicmataka allatii ancamta calayya nicmaa yookaa qananii teetan naan qananiifte irratti galata siif galchuu wacalaa waaliday ammallee ananii haadhaa abbaa kiyyaan qananiifte irratti galata siif galchuu na yaadachiisi wa'an acmala soolixan tardoo ammallee waan gaarii ati jaalattu dalaguu na qunnamsiisi وأصلح لي في ذريتي إلمان كينا تلتي إني تبت إليك يا ربي an gara kee deebi'e wa innii min almuslimiin an warra sitti amanerraayi namni akkana je'ee rabbi kadhate kan rabbiin waan inni kadhate hunda isaaf taasise abuu bakri siddiiqi aayanni isaa jetteeti buutee haa tayuu aayanni isaa fi nama akka isaa je'ellee laalti ulaa'ika warri akkas je'u sun alladhiina nataqabbalu canhum axsana maa camiluu warra irra gaarii waan isaan dalaganii irraa qeeballu waan isaan dalagan hunda irra gaari itti isaaniif heesabna jechuu ونتجاوز عن سيئاتهم كان وانهم تو إسان دلقا إيفما إساني قونو في أصحاب الجنة إساني ور جنتها والججر وعد الصدق الذي كانوا يوعدون سن بالما ربين إسانف سينه كان أقآتي والذي قال لوالديه أف لكما namichi haadhaa abbaa isaatiin uf isin hifadhe je'e waan isin jettan jibbe yaaminsa isin islaamatti na yaamtan hin dhagayu anumaa aarsitanii atacidaaninii an ukhraja si eegan du'ee qabri'ii kaafamta naan jettanii baallama ناسينتني وقد خلت القرون من قبلي أدو أمني هدون ندرا كان قبر إيهن كاف من جرو وان إني سيو أدو قبر إي كائنس لغاته أدو قياما هنجيني نمني قبر إي بايو جأ haa tayuu wanni rabbiin muree dabarse eega qiyaaman dhaabbattee namni hundi dhumee qabri itti wal ga'e bakka takkaa nama hunda kaasee dirree qiyaama'atti walitti qabu duuba namni tanaan dura dhume qabri'ii kaafamuu dhabuun. ragaa guyyaa qiyaama'aa namni qabri'ii kaafamuu dhabu'uu isaaf hin tayu akkamitti akkas je'a wahumaa yastagiisaan illaah haadhaa abbaan isaa dirmachuu rabbirra barbaadan akka ilmi isaanii kara'atti deebi'ee amanu rabbi kadhatan. wanni isaan ilma isaanitiin je'an yoo amanuu baatte weeylak yaa badiite ni badda dafii aamin aman qiyaamaa ni kaafamnaa dhuga oomsi inna wa'da allaahi haq wanni rabbiin je'e hin oolamtuu baallamni rabbii haqaa جأنين فيقول دوب علم إساني والنجؤون ما هذا إلا أساطير الأولين ون إسن جتا نكافمنان إسن إتي نغرستا كجبا وردري ملئ رقآمت جآن أولئك الذين حق عليهم القول jarri akka gurbaasanii je'u sun warra azaabni itti murame fi umamin qad khalat min qablihim ummata kafare kan isaan dura dabree wajji min aljinni wal insi jinni'ii fi namarraa takkaa insi irraa innahum kaanuu khaasiriin isaan warra khasaarame darsiin dhibba sadii fi shantamii lammeeys oo hangan darsii dhibba sadii fi shantama deeysu'o isiin anaan aayatoota kanaa akkan walikullin darajaat namuu kaafiraa fi mu'minarraa bakka addaa tan wal daddabartu qaba mimmaa camiluu waan isaan dalaganirraa akkuma dalagaan isaanii wal dabartuun aakhiraatti wal dabran bakkeen mu'minni aakhiraatti qubatu jannata jannatuma keessattu akka dalagaa gaari'iin walirra caalaniin bakka irraa olii qubatan ammoo bakkeen kuffaarri aakhiraatti qubatu ibidda azaabati azaabuma sanuu akkuma kufrii keessatti dalagaa hamtuu dalagu'uun wal caalaniin bakka irra jalaa qubatan irra gaarin darajaa yookaa bakka jannataa tan irra ol aantu ammoo irra hamaan darajaa azaabaa yookaa ibiddaa tan irra gadiiti takkaa irra gad aantu warri ta gadii seenu munaafiqa warra afaanin islaamaa kan gara'aan kaafiraati waliyuwaffiyahum acmaalahum wanni rabbiin nama hunda akka dalagaa isaatiin aakhiraatti qubsiisuuf jazaa dalagaa isaanii isaanii galchu'uufi wahum laa yuzlamuun isaanii hin miidhamne kan mu'minarraa sawaabni waan gaarii isaan dalaganii hin ir'anne ni ida'amaaf malee kan kaafiratti qixaanni hin ida'amne irraa ir'ifama malee akka abii xaalibii fi abii lahabirraa ir'ifamu ويوم يعرض الذين كفروا على النار قيا warri rabbitti kafare ibiddarra fidamu itti mul'ifamee guyyaa san wanni isaanin je'amu أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا isin waan gaarii silaa aakhiraatti argattan addunyaa irratti if duraa fixanii واستمتعتم بها ittiin qananiitanii addunyaa maraxattanii falyawma tujzawna cadaaba alhuun ar'a guyyaa qiyaama'aa kana azaaba isin xiqqeessutu isiniif kennama qananiin jannataa isinirratti haraami bimaa kuntum tastakbiruuna fi lardi bigayri alhaq waan haqaan malee addunyaa irratti of guddiftaniif wabimaa kuntum tafsuquun ammallee waan karaa rabbirraa baataniif wanni rabbiin kuffaara waan rabbiin uumeen addunyaa irratti qanani'e xixeef kan mu'mina waan saniin qanani'e hin xiqin. kuffaarri waan saniin qanani'e rabbiif galata hin galchine ammoo mu'minni yoo waan rabbiin uumeen qanani'e rabbiif galata galcha tanaaf jecha kaafirri waan rabbiin uume nyaatee dhugee uffatee qanani'ee fi ormi mu'minaa kan waan saniin qanani'e adda maaliif kuffaarri waan saniin qixaaxa ida'atee qananii jannatarraa hoongaya ammoo mu'minni waan saniin qanani'ee galata rabbiif galche sawaaba argateeti aakhirattis waan likkiin qabneen qanani'a. واذكر أخا عاد qissaa yookaa oduu obboleessa aad huud dubbadhu ummata keetiif odeessi إذ أنذر قومه بالأحقاف قاف إني أمة إساء كم بيا أحقاف جأم تجر دنين عذاب ربي إسان صداتشس akka badii keessa jiranirraa deebi'an ahqaaf laga biyya yaman kan hadramawti fi cumaan jidduu bakka shahar je'amtu jirtu وقد خلت النذر من بين يديه نبهود عادت ارجنه تكا ارجمه دُرَةٌ ergamoonni rabbii hedduun ummata dinniinee jira ummata dinniine dabree jira kan akka aadam shiis idriis nuuh wamin khalfihi eega isan le'e eega huudin le'e ergamoonni rabbii hedduun ummata isaanitti ergamanii jiran. ألا تعبدوا إلا الله وأننا بهود أمة إسات جئ ربي توكتش ملي وان براه إبادنا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أن يو رب تين إبادا عذاب نقيا جبا قد آئس تقود أن صداتنا جئين قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا جنان أكجأنين ati waan nuti rabbi godhannee gabbarrurraa nu dhoowwu'uuf nutti dhuftee ta'affi kanaa jechuun nu dhoowwu jechu'u fa'atinaa bimaa ta'iduna mee azaaba nuun sodaachiftu san nutti fidi in kunta min assaadiqiin yoo kan dhugaa dubbattu taate je'aniin qaala innama alcilmu cinda allaah jennaanin nabihuud akki je'een gaafa azaabni isinitti dhufu rabbiitu beeka وأبلغكم ما أرسلت به أن وانا إسنت تكا وان إسنتين إرجى من إسنت جيس أكا أمنتني عذاب جلا باتا عذاب جلا نجايا باتنيف ولكني أراكم قوما تجهلون هاتيوا أن أكا إسن وردا تاء فيهم بين تاتنا إسن أرجى كان سني جتني عذاب دفي نتبوس جتا نمني دنتاء في بيخو أكن هنجئوا جئين فلما رأوه عارضا duuba hoggaa duumessa samii cufu mustaqbila awdiyatihim qaaluu kan gara laggeen biyya isaanii deemu argan caaridan jechuun duumessa gammadanii akki je'an haadhaa caaridun mumxirunaa inni laallee garru kun duumessa nuuf roobu je'an waan roobni yeroo dheertuu irraa citeef duumessa kanaan gammadan bal huwa mastaajaltum bihi isaan akkas jennaan nabihuud akki je'een dubbiin akka isin duumessa nuu roobu jettanii miti wanni isin gartan wanni isin gartan kun azaaba isin mee nutti fidi jettanii jarjarsiifattanii waa duumessaa miti riihun fiihaa azaabun aliim bubbee yookaa qilleensa azaaba nama laalessuun deemu tudammiru kulla shay bubbee yookaa hobobbolattii waan irra dabarte mara caccabsitu bi'amri rabbihaa ajaja rabbii isi'iitin fedhii isaatin tan waan rabbiin isi'iin balleessuu fedhe hunda balleessitu akkasitti dhiira isaanii beera isaanii ijoollee isaanii horii isaanii fuutee samii keessa dabarsitee lafaan dhooyitee fixxe nabihuudi fi warra isatti amane malee wanni odeeffame nabihuud hoggaa azaaba qilleensaa dhufuu argu nama isatti amane hunda walitti qabeeti taraarraa itti marsee taraaree taa'an duuba qilleensi bubbisaan dhufee cirracha akka galaanatti yaasee waan nabii fi nabihuudii fi warra isatti amane hin ta'in awwaale halkan torbaa fi guyyaa saddeet bubbeen sun irra teessee cirracha keessaa baaftee baharitti darbite orma jara sanirraa hafirraa tokko oromo. warri isaanirraa hafe gaafasan kuma afuri فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم duuba akkasitti jarri rabbitti kafare dhume kan ona isaanii malee wanni biraa kan isaanirraa hafe hin argamne kadhaalika akka jara saniif azaaba takka jazaa galchinee isaan fin'etti najzi alqawma almujrimiin warra rabbitti kafare hundaaf jazaa isaan haqa godhatan galchina isaan qixaaxna ولقد مكناهم ummata aad kan iram je'aman saniif addunyaa sanarratti aangoo takka aanjaa takka irree kenninee jirra fiimaa in makkannaakum fi waan isiniif yaa warra makkaa hin mijjeessin keessatti isaanii mijjeessinee jirra humnaa fi durummaadhaa umrii keessatti isinirra caalan hanga. isaanii kennine isinii hin kennine waja'alnaa lahum sam'aa ummata aadsaniif gurra wahiin dhagayan goonee jirra wa absaara ija wahiin argan isaanii goonee jirra wa af'ida qalbii wahiin beekan isaanii goonee jirra famaa aghnaa anhum sam'uhum haa tayuu gurri isaanii isaan hin fayyanne ragaa iimaanatiin ammallee waan gaari'iin dhagayanii bu'aa irraan arganne sababaa waan gaarii dhagayu'uutiin amananii azaaba isaanirraa hin deebifne walaa abasaaruhum ammallee ijji isaanii kennine. ولا أفئدتهم من شيء أما اللي أنين إساني كنن واتك إسانهم فين إجان حق في رجاء إيمانا أرجني قلبئين حق بيكني يادني هم نبيكم ساسنت هم فيدمني تناف جتشا واني إساني كنن سن عذاب ربي إسان الراهن ديبفنه إذ كانوا يجحدون بآيات الله وان إسان آية ربي مرمنيف وان إسان رقاتكما ربي كان دنديتي إسا مرمنيف وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أكستي عذاب لإسان mee nutti fidi je'anii qishna'aaf barbaadan isaanitti bu'ee isaanitti marsee isaan fixe ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أجمان والربيوت naannoo teessanii yaa warra makkaa fin'e kan akka ummata Pete set up in saale printing in Excel kan akka 2000.
ummata luuxu Well, وصرفنا الآيات آية يوكا رجاء إيمانا إسانف ددبفني قوسا قوسان دبني لعلهم يرجعون أكبا ليس تكا جلنا الراء ديبئا إسان قدؤوف فلولا نصرهم ما مالف إسان هنجرجار الذين اتخذوا من دون الله sanamni yookaa taabonni yookaa namni isaan rabbii achitti gabbaran yookaa ibaadan qurbaanan haa wanni ibaadan sun rabbitti nu dhiyeessituudhaaf aalihatan waaqa je'aniinii yookaa rabbi godhatanii gabbaran sun mee maa hoggaa balaan isaanitti buute isaanii hin tolin isaanii hin tolle wanni isaan rabbi je'anii ibaadan nama tayuu waan biraa tayuu kan akka sanamaa kan akka jinni'ii waa takka azaaba rabbii isaanirraan deebifne waa takka isaanii hin tarre bal dalluu canhum inumaa wanni isaan rabbi je'aniin sun hoggaa azaabni isaanitti bu'u biraa fagaatte badde wadhaalika kanaaf jecha waan rabbin tahin rabbi godhatanii rabbi biratti nu shafaati je'anii ibaadun yookaa gabbaruun sun ifkuhum hijiba isaan oofan waan nama shafa'u je'anii wamaa kaanuu yaftaruun ammallee halfii yookaa hijiba isaan yaasan mukaan yookaa namaan rabbi je'anii rabbii isaanii fi waan biraa hunda uume dhiisanii isa gabbaruu lakkisanii وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن قاف جرى جنئي تربا يوكا سيلا جرى كيك أبن دبت أرم جنئي كان ور بيا يمن تن نصيبين جأمت تكا جني بيا عراق تن نينوى جأمت جري jinni'ii kun nabi muhammad kan biyya xaa'if dhaqee baatii takka achi taa'ee gara makkaa as deebi'ee bakka baqnaqlaa je'amtu jiru kan salaata halkan keessa salaatu keessatti qur'aana qara'u ormi jinni'ii sun itti gore yastamicuuna alqur'aana qur'aana nabi muhammad qara'u caqas'uuf falammaa hadaruuhu qaaluu duuba ormi jinni'ii hoggaa nabi bira dhufan wanni waliin je'an ansituu cal'isaa qur'aana caqasaa je'an falammaa qudiya duuba hoggaa nabiin qaraati irraa raaw'atu takkaa qaraatin isaa dhumtu wallaw ilaa qawmihim gara ummata isaanii biyya isaanitti dabran takkaa deebi'an mundiriin isaanii ummata isaanii azaaba rabbii sodaachisu yoo amanuu baatan jarri jinni'ii sun yahuudaa yahuudaa tayuu turanii eegasii islaamayan qaaluu yaa qawmanaa wanni isaan ummata isaanittiin je'an yaa ummata keenya innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusaa nuti kitaaba qur'aanaa kan eega muusa'aatii buufame dhageenye musaddiqan limaa bayna yadayh kan kitaabban isa duraa hunda dhugu oomsu yahdii ila alhaq kan haqatti nama qajeelchu sun islaama وإلى طريق مستقيم kan karaa diriiraa nama qajeelchu karaa islaamaa karaa dalagaa gaariidhaa yaa qawmanaa yaa ummata keenya ajiibuu daaciya allah nama karaa rabbii nama yaamu kan rabbii tokkichatti amanu'utti nama yaamu yaaminsa isaa dhagayaa owwaadhaa waan itti isin yaamu qabadhaa dalagaa وآمنوا به itti amanaa dhugu'oomsa يغفر لكم من ذنوبكم waaqni dilii yookaa cubbuu teessanirraa isiniif araarama balleessaa isiniif dhiisa ويجركم من عذاب أليم azaaba nama laalesurraa nagaya isin baasa namni haqatti nama yaamu kan karaa diriiraa nama qajeelchu nabi muhammadii waman laa yujib daaciya allah namni nama haqatti nama yaamu jala hin deemne takkaa jalaa hin owwaanne kan isa dhagayee hin amanne falaysa bimucjizin fi lard dheefni takkaa dheefan rabbi hin dadhabsiisu dachii tanarraa bakka azaaba rabbii jalaa itti bayu hin qabu walaysa lahu min duunihi awliyaa nama yaaminsa haqaa hin dhageenye saniif namni rabbii achitti dirmatee azaaba rabbii irraa dhoowwu hin jiru nama isaa tumsu kan isaa tolu hin qabu ulaa'ika fi dalaalin mubiin jarri hin owwaanne sun jallina mul'ataa keessa jiran dubbiin ormi jinni'ii ummata isaanitiin je'e asitti dhumte awalam yarow si warri qiyaaman dhuftee namni qabri'ii hin kaafamu je'u hin beeynee أن الله الذي خلق السماوات والأرض akka rabbiin sami'ii fi dachii uume waan isaan lamaan keessa jiru wajji ولم يعي بخلقهن kan waan guddoo san uumun isa hin dadhabsiisin بقادر على أن يحيي الموتى warra du'ee qabrii jiru jiraachisee qabri'ii kaasuun qabri'ii kaasuu dandayu hin beeyne balaa dhuga'aa rabbiin warra du'ee qabrii jiru jiraachisuu dandaya innahu calaa kulli shay'in qadiir rabbiin waa hunda irratti dandaya ويوم يعرض الذين كفروا على النار قيا ور ربت كفر إبدر فدما كان ibiddatti gubatan wanni isaanin je'amu alaysa haadhaa bilhaq si ibiddi kun haqaa mitii dhuga'aa mitii laalan ibiddi isin laaleessu dhuga'aa mitii qaaluu balaa wa rabbinaa haqa dhuga'a yaa rabbii keenya je'anii kakatan akka kakuu isaanitiin nagaya bayanseyanii qaala haa tayuu rabbiin akki je'een فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون عذاب إبدكنا عذاب إبداكنا أن أما سببا ربك كفرتنيف فاصبر يا إرجماخي يا محمد ميتا أمني كيس ميت الرت أبسي والربين اتسي أججي dalagi jaaladhu kamaa sabara ulul azm akka warri jabaatee cinqi irratti obse obsetti min arrusul ergamoota si dura ergamerraa atis obsi warri akkaan cinqamee kan sanuma wajjiin akkaan obse ergamootarraa nama shani isaan nabi nuuh ibraahiim muusaa iisaa nabi muhammadi nageenyi isaan hundarratti haa jiraatu walaa tastacjil lahum ummata keetitti balaan bu'uu hin jarjarsiifatin ati obse azaabni kuffaara si dhibe tuquun oolu ka'annahum yawma yarawna maa yuucaduun warri si dhibe sun kuffaarri hoggaa azaaba isaanii azaaba isaanii qophaa'e kan ati itti odeessitee sodaachifteen aakhiraatti ijaan argan wanni isaanitti fakkaatu cinqiin isaanitti dheeratuu keessa lam yalbasuu illaa saacatan min nahaar akka waan addunyaa keessa tokkaa qabrii keessa hin taa'inii guyyaa tokkorraa saa'aa takka malee seyan yookaa yaadan balaagun qur'aanni kun waan rabbirraa gara keessan dhufee isin qajeelchu'uu jecha itti amanaa dhugoomsaa karaa rabbii qabadhaa irraan bayinaa ni baddanii فهل يهلك إلا القوم الفاسقون si silaa warra kafare malee namni biraa takka namni ibaa ni badaa hin badu jechu namni kafare kan kufri irratti du'e nama hoongay kan badii zalaalami'ii bade ammoo namni islaama irratti du'e odoo nama dilii dalagellee ta'e inni warra booddeen isaa jannata taatu darsiin dhibba sadii fi shantamii saddeet soodhaa hangana.